mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi diane nini nahazwa dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
fidela niyongabo reka amakuru yacu tuyahereye mu yavugwa kuri bino vya ino sosiyete y'ubufaransa yitwa lafrage ikora amasima yemeye kuriha leta zunze ubumwe za amerika ihadabuye amamiliyoni amajana indwi na mirongo irindwi n'umunani mu madolari y'amerika iyo sosiyete yemeye idahiga imanga ivyaha vyose yagirizwa bishimikiye mu kuba yarafashe mu mugongo ikongera igakorana n'imirwi y'iterabwoba muri siriya irimwo intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu ivyaha vyegekwa kuri urwo ruganda vyakozwe hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi na kane lafarge yavyemereye mu rubanza rwaraye rubereye muri sentare yo ku rwego rw'igihugu iri brooklyn ni mu gisagara ca new york mu burasirazuba bw'aha muri leta zunze ubumwe za amerika n'ubwa mbere habaye isosiyete yemereye ubucamanza bwa amerika ivyaha vyo gufata mu mugongo imitwe y'iterabwoba lafarge hambavu yihadabu yarihishijwe yatswe kandi burundu umutahe ifise muri leta zunze ubumwe za amerika uwo nawo ukaba ungana n'imiliyoni amajana atandatu na mirongo umunani n'indwi madolari y'amerika sosiyete eh, lafrage mu vyo gufasha uh, dosiye murantunga ya sosiyete lafrage mu vyo gufasha imirwi y'iterabwoba nterengaha kuko urwo ruganda ruracafise urubanza rundi mu bufaransa bukiyagiriza uruhara rukomeye mu vyaha ndengerabutungane ubushikiranganji bw'ubutungane muri amerika bwavuze ko sosiyete lafrage yakoze amahono atagira izina mu guha amafaranga intagondwa zitira idini rya kisilamu kugira ngo vyanke bikunde yidandarize isima yayo ititaye ku bwicanyi bw'agahomerabunwa bukorwa n'uwo murwi w'iterabwoba sosiyete lafrage inyuma y'urwo rubanza yacisohora itangazo yigaya yongera yicuza ku vyo yakoze igira ati turemera ko ivyakozwe na sosiyete yacu ari ibara turanavyicuza lafrage ibandanya isigura ko ubushikiranganje bw'ubutungane muri amerika bwasanze iyo sosiyete yarashizeho ingingo zo kwirinda gusubira kurwa amakosa nk'aya gutyo ikumvikanisha ko bidakenewe ko hari aboza kurimbura uko ikora bavuye hanze lafrage ku ruhande rwo mu bufaransa ivuga ko ibandanya gukorana n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo gukora amatohoza yimbitse kuri ino dosiye nyene ariko ko naho biri uko yiteguriye kwitwara igihe cose hobamwo ukurenza urugero mu vyo yagirizwa ubufaransa bwemeza ko hagati yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi na kane ibicishije mu ishami ryayo ryo muri siriya iyo sosiyete yatanze amamiliyoni menshi y'amafaranga y'abanyaburaya ku mirwi myinshi ikora iterabwoba irimwo uyitira idini rya kisilamu n'abafasha kugira ngo lafrage ivugane n'iyo mirwi vyoroshe sentare yungururizwamo imanza mu burusiya yanse gufata igi, gufuta igihano c'umunyororo w'imyaka icenda cacira umunyepolitike alexi nalvani atabwa rumwe na leta alexi nalvani n'abamuburanira bari bituye sentare basigura ko ivyaha yagirizwa vyose ari rementanya akoregwa uwo munyororo yawuciriye mu kwa gatatu yagirizwa ivyaha vy'ibiturire gusesagura amatungo no gusuzugura ubutungane acirwa uwo munyororo w'imyaka icenda yari asanzwe ari mu gasho apfungiwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice ku bindi vyaha yagirizwa yavuze ko yaba igihano asanzwe arimwo c'imyaka ibiri n'igice yaba gishasha yasabiwe vyose ari bihano bimurenganya navani muravyibuka yatawe muri yompi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka uheze akimara kuva mu budage kwivuza ishano yari yarahawe yemeza ko ubwo burozi yabuhawe n'ubutegetsi bw'uburusiya ubutegetsi bw'uburusiya bwo yamara bwamirira kure ivyo vyagirije Ukraine mu yandi makuru yasavye abahinga b'ishami mpuzamakungu ONU gukora amatohoza yimbitse ku bisigarira vy'utudege tutagira umudereva drone mu gifaransa ico gihugu cemeza ko Iran yadandaje ku Burusiya Ukraine isigura ko Uburusiya bwakoresheje utwo tudege mu kumijagura ibisasu muri bimwe mu bisagara vyayo ibindi vyagirije vya Ukraine birimo ko mu kudandaza utwo tudege ku Burusiya Iran hari amategeko mpuzamakungu yahonyanze ivyo vyose biri mu ikete Ukraine yarungikiye umukuru w'akanama ka ONU kajeje umutekano muri iryo kete ijwi ry'Amerika rifitiye kopi Ukraine irabandanya igasigura ko kuva mu kwezi kwa mbere ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Urusiya hari ibigwanisho bwagurira muri Irani biciye mu buryo bunyuranye n'amategeko n'ibihano amakungu yashize kuri Irani. Irani ihakana yamara yivuye inyuma ko atabigwanisho canke drone yigeze iha Uburusiya. hagati aho abahitanywe n'isanganya y'indege y'intambara y'uburusiya bageze kuri cumi na bane iyo ndege yatibukiye muri kartiye yitwa yeyeske gutyo imiriro yayo ikwiragira kw'imwe mu igorofa y'amazu yo kubamwo ari muri iyo kartiye umushikiranganji wo kwivuna basi mu burusiya insanganya rikiba yari yavuze ko ejo indege yari mu myimenyerezo abari bayirimwo bose yemeza ko barokotse ababitavye imana ni ababa mw'igorofa yatibukiwe ko n'iyo ndege batatu muri bo basandavye inyuma yo gusimba baca kuri etaje yo hejuru igisagara ca yeyeske iyo ndege yaguyemwo uh, kigizwe n'abanyagihugu ibihumbi mirongo icenda bagwiriyemwo imiryango y'abasirikare bo mu ndege kikaba gihana urubibe na ukraine indege yahiye yari indege yo mu bwoko bwitwa su 34 bombe itera ibisasu vy'amabombe ku muvuduko wihuta nk'umuyaga ni imwe mu ndege uburusiya bwahora bukoresha mu ntambara burimwo na ukraine nk'uko umushikiranganji wo kwivuna basi mu burusiya yabitangaje ano makuru yose abagezeho ku ijwi rya amerika hirya no hino ku isi mushobora kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu aho hose murahasanga ibiganiro byacu bitandukanye mu rurimi rw'ikirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaca tubandaniriza ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari na mugenzi wacu fidela niyongabo mwandanye kugira igitondo ciza umanye no mu vyanyu
koze diane nini nahazwa ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abarimyi bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamenyesha ko hari ibihangange vyo muri iyo ntara bitashize mu ngiro ingingo yo kugaburira ibitungwa vyabo mu mpongore ukuri twebwe byari byaturyoheye cyane ariko bamwe barabikurikije abandi ntibabikurikije hari uwitwa mvuruma aragiye avuga ko ihene ntawazokora ko ariya generali atazoreka kuragira igitungwa arica umukuru uyo ni Casilde Minani umwe mu bidoga aba muri secteur Nyamitanga muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu Rwanda bamwe mu babyeyi bagaragaje ko bashimishwa n'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka rusangi yo kwanka kwemeza integuro y'itegeko ryerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu cyane cyane mu ngingo ziha uburenganzira abana bafise imyaka cumi n'itanu bwo gufata icemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika duhere mu rwanda bamwe mu babyeyi bagaragaje ko bashimishwa n'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka rusangi yo kwanka kwemeza integuro y'itegeko ryerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu cyane cyane mu ngingo ziha uburenganzira abana bafise imyaka cumi n'itanu bwo gufata icemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere asumta kabo yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru uyu mushinga watangijwe n'itsinda ry'abadepite batanu wagejejwe ku nteko rusange tariki ya karindwi z'uku kwezi usabirwa ubwihutirwe mu nteko rusange yateranye kuri uyu wa mbere abagize itsinda ryateguye uyu mushinga basobanuye ko bifuza ko itegeko rigenga ubuzima bw'imyororokere ryatowe muri bibiri na cumi na gatandatu ryavugururwa abagize iri tsinda bagarutse ku ngingo ivugwa muri iri tegeko ko umuntu wese ugejeje ku myaka y'ubukure afite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere itegeko rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo y'ijana na cumi na gatatu rigaragaza ko imyaka y'ubukure ari cumi n'umunani muri uyu mushinga w'itegeko kandi ingingo nshya ivuga ko umuntu wese ufite imyaka cumi n'itanu no kuzamura afite uburenganzira kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu abatekereje uyu mushinga bagaragaza ko bahereye ku ihohoterwa rikorerwa abangavu n'ingimbi muri ibi bihe depite mbonimana gamariye ukuriye iri tsinda ryateguye umushinga n'ibyo asobanura umuntu ugejeje ku myaka cumi n'itanu yemererwa kwifatira icyemezo ku birebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'umunani ari mirongo icyenda na babiri ku ijana bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro inzitizi y'uko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho ubutumwa abantu banyuranye banyujije ku mbuga nkoranyambaga bwagaragaje ko kwemerera abana guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro ari ukubashumurira mu busambanyi abandi bakumvikanisha ko abana bakeneye kwigishwa kurusha kubayobora mu nzira y'ubusamo ibakururira mu busambanyi ibi ni nabyo byagarutsweho na bamwe mu badepite bagaragaza ko uyu mushinga utari ukwiye abantu makumyabiri bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti ugasanga akenshi baragira ingaruka uko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika kandi aho ni ku bantu bakuru ngaho rero dufate abana b'imyaka cumi n'itanu tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bihindagurika bazajya kungana natwe bameze bati nshingiye ku muco wacu nshingiye ndetse no ku miterere igihugu cyacu nk'igihugu cyemera imana njye numva uyu mushinga ufite ikibazo harya ubu ikibazo dufite nicyo kibazo ni ukutagira ubwisanzure mu buzima bw'imyororokere mpaka zagaragaje ko abadepite benshi batemera iyi ngingo isabira abana kuva ku myaka cumi n'itanu uburenganzira kuri serivisi y'ubuzima bw'imyororokere ni nabyo byatumye mu kwemeza uyu mushinga w'itegeko kuri uyu wa mbere abadepite mirongo itatu baratoye umwanzuro w'uko batawushyigikiye mu gihe cumi n'umunani aribo bawushyigikiye ni umwanzuro wanejeje bamwe mu babyeyi aba batuye mu mujyi wa kigali ntago nemeranywa nabo iriya miti bahabwa hari izindi ngaruka igira ku buzima bw'umuntu niba umuntu mukuru ayifata akagira ibibazo by'imitwe akagira ibibazo byo kuva ntabwo numva yuko umwana ukiri mutoya we izo ngaruka adashobora guhura nazo icya mbere byonyine no gutegura uwo mushinga kuri njye nicyo kibazo cya mbere mfite biga indi mishinga ifitiye abanyarwanda akamaro si umushinga dusubire kuri gakondo abana barerwe bahanwe bigishwa ntabwo aba bana ari abo kujya kuringaniza imbyaro nabo kujya kwiga nabo kujya gukora imirimo itsinda ryateguye uyu mushinga w'itegeko rigaragaza ko abangavu n'ingimbi bahawe uburenganzira mu gufata ibyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere byagabanya inda zitateguwe ziriho muri iki gihe imibare itangwa na minisiteri y'ubuzima y'u rwanda igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abangavu batewe inda bari ibihumbi cumi na birindwi magana atatu mirongo itatu n'umwe muri bibiri na cumi n'icyenda umubare warazamutse ugera ku bihumbi makumyabiri na bitatu magana atandatu makumyabiri na babiri mu gihe muri bihumbi bibiri na makumyabiri wageze ku bihumbi cumi n'umunani mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe baba ibihumbi makumyabiri na bitatu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta mu burundi abarimyi bo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamenyesha ko hari ibihangange vyo muri iyo ntara bitashize mu ngiro ingingo yo kugaburira ibitungwa vyabo mu mpongore ni mu gihe kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe leta yafashe ingingo ko kizira kikaziririzwa ko inka impene n'intama bisubira kuragirwa ku misozi inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abanywanyi bayo mu burundi musomerwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda abarimyi bo mu makomine yo mu kiyaya c'intara ya cibitoke bari mu bidoga ko hari inka impene n'intama bicirereza ku mitumba no mu mirima y'abantu naho hari ingingo ya leta itegeka ko ivyo bitungwa bigaburirirwa mu mpongore kasir de minani ni umwe mu bidoga aba muri segiteri nyamitanga ya komine buganda ukuri twebwe byari byaturyoheye cyane ariko bamwe barabikurikije abandi ntibabikurikije hari uwitwa mvuruma aragiye avuga ko ihene ntawazokora ko ariya generali ko atazoreka kuragira igitungwa arica umukuru ni ukuri ihene ziradutoteza kandi ihene twanikiye utududu waba wanikiye ko ari udusumano ugasanga ihene zaturiye wagira uvuge ngo mbe we witwarahe tutari n'akatagize byaraza si muri komine buganda honyine harabidoga ko hari abitwaza igikenye n'ubutunzi mu kutubahiriza ingingo ya leta yo kugumiza ibitungwa mu mpongore mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya amerika mvuye kure michel wo muri segiteri kagazi ya komine rugombo yemeza ko hari inka zabo yita ibihangange ziciyerereza ku misozi bene umurango babona e cyane zirahari kabisa zirahari ni ukuvuga nka anye muri segiteri yacu mu kagazi inka ziyereza zirahari ziba umugabo witwa nankwa n'izitwa nizo kwa mwarabu zamaze hakurya ya kane zirisha ukuri kwamye nta camira kwe ibyo turabibona abarimyi baridoga kuko n'ubundi izo ntibaziragira iwabo baziragira mu mirima y'abantu zirona zikahonyanga zimaze guhonyangira ahantu biba ngombwa ko mu kuharimisha wisopa amahera arenga ya yandi wari usanzwe uhakoresha urumva hano ubuhombe abarimyi bo mu ntara ya cibitoke bavuga ko basa n'abarengewe mvuye kure michel agafatira ku kuntu n'abategetsi ubwabo atangingo barafata kuri abo bigize abadakorwa ko iyo turabye izo nka zigenza ntaho kwitura kuko ntaho biragaragara ko kuko ntizigenda ijoro zigenda ku murango amusitani arazibona buri amatara arabizi abapolisi barabibona urwego rw'imbonerakure abasegiteri barabibona urumva rero nimva ko woza kuza kwitwara umunyagihugu mutoya kandi aho witwara babibonye bica bigaragara ko umenga ntaho twokwitwara naho biri uko abarimyi bo mu ntara ya cibitoke babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bagiye kubandanya basemerera basaba nimba atararengerana ko iyo ngingo yokurikizwa na bose atanumwe avuyemwo kuko ifise akamaro kanini ku gihugu n'abakibamwo nuko bozijana iyo bari bavuze kubera ko twege natwe ntabyo twokwihanganira ndetse n'ihene bakagira ingingo bofashe kuri izo hene nuko bakubarikiza ingingo yafashwe n'igihugu cyose kuko nta muntu ari hejuru y'amategeko zikaja mu mpongore natwe abarimye tukanezerwa tukabona ko ingingo ifashwe mu gihugu ikurikizwa koko ari ingingo iba yafashwe n'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bukwiye bumushyigikiye rero kuba n'abatashitswe mu ngiro tuja tubona ko umenga n'uwayifashe baramugaye kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi rya amerika buramatari w'intara ya cibitoke ntihakanye cyangwa ngo yemeze ko hari aborozi bo mu barongoye bagararije iyo ngingo ya leta ariko agasaba abarongoye gutanga inkuru babonye inka n'impene byerereza kugira bene byo bahanwe hisunzwe amategeko kareme bizoza ni buramatari w'intara ya cibitoke murazi ko itegeko ryagiyeho ry'uko ibitungwa byose bija mu ruhongore mu gihe rero hoba hariho abenegihugu batumvise umugambi wo guca mu ruhongore icambere icyo dusaba ni uko uwo wese abonye ibyo bitungwa byerereza abimenyesha abajeje intwaro hanyuma amategeko agakurikizwa ibyo kuvuga ngo ngo turabibona bakabivuga ibyo bitungwa byamaze guca mu ruhongore noneho uza gufata ibintu biri mu ruhongore inka impene n'intama biribonekeza kandi mu kiyaya no ku mitumba imwe imwe y'amakomine yo mu ntara ya bubanza nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya amerika bakesha bamwe mu banyagihugu abivuga ingingo yo kugaburira inka impene n'intama mu mpongore yatanguye gushyirwa mu ngiro kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi mu mwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe tumushimire desire kuba adusomeye iyo nkuru umukinnyi wa ekipe y'umupira w'amaguru ya Real do Madrid yo mu gihugu cya Espagne yaratsindiye agashimwe ka Ballon d'Or k'umukinnyi yabaye uwa mbere ku isi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe washiriye uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yaronse ako gashimwe afise imyaka mirongo itatu n'ine abakinnyi bakomakomeye b'umupira w'amaguru ku isi baronka mu bisanzwe ako gashimwe bakiri mu myaka y'ubuto bwabo twavuganye na Kennedy Munyankindi umuhinga mu vy'inkino ari mu gihugu c'Ubusuweda aravuga ku kugenda abona ako gashimwe Benzema yatsindiye ku munsi wa mbere musanze ntibyatangaje na gatonyi ko benshi bari barindiriye ko ari benzema ayitsindire uravye ukuntu yigenjeje mu mwaka w'inkino uyu waraye uheze cane cane mu nkino za champions league uravye ukuntu yagiye aratwara umugwi wiwe gushika n'aho batsindira ico gikombe ca champions league kuba atsindiye ako gashimwe ka ballon d'or afise imyaka mirongo itatu n'ine ni ibintu bitangaje kuko kenshi usanga abakinnyi uh, bakomakomeye ku isi nk'aba Messi nk'aba Ronaldo baronse utwo dushimwe bari ku rugero bari myaka nyine ijya myaka myiza y'ubuto bakiri bato Benzema akaba aronse rero afite imyaka mirongo itatu n'ine ubundi yaronse ako gashimwe amaze kurenza imyaka mirongo itatu nibuka ni, ni Luka Modric nawe nyine akina muri Real Madrid bivuze iki kuba aronse ako gashimwe ashitse muri iyo myaka ariko aregereza impera z'umwuga wiwe gukina ku rwego rw'ababigize umwuga mu mupira w'amaguru zerekana yuko mu mupira w'amaguru ata myaka iriho yuko umukinnyi aserura ubuhinga bwiwe cyane hejuru y'abandi kubera yuko nka benzema niwe mukinnyi wa mbere aronse ako gashimwe afise imyaka myinshi kurusha abandi kuba imyaka mirongo itatu n'ine abandi bari bayironse uyo dika modrici yari yagejeje imyaka mirongo itatu naho ubundi abakinnyi baravuga yuko bagera ku rwego rwiza rwo kuserura umupira wabo bagejeje hagati y'imyaka mirongo ibiri n'itanu n'imyaka mirongo ibiri n'indwi rero kubona benzema iyi myaka yose yaragwanye kubera ugiye urakurikirana muri ako gashimwe ka barondoro uko yagiye araba karase usanga atari mu mwaka uheze yabaye uwa kane ahandi yagiye aba ari kure cyane rero buri gihe byereka bigahanisaka abakinnyi bose yuko atakwiyebura iyi myaka nta na kimwe bivuze musirito mu by'inkino ufise ishaka ukabona bikunda naho ku rwego rw'abapasoni wagumije ako gashimwe yari yaronse no mu mwaka uheze e, ni umukinnyi yitwa alexia puteas akina muri barcelone kubona ako gashimwe gahabwa no ku rwego rw'abapasoni rero kahabwa abagabo gusa igitsina gabo ikintu ciza kiriko kirerekana ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni uriko uratera imbere nabo bikomeye ku bwanyu ego birerekana cyane kubera yuko ni champions league nyine nta imaze imyaka myinshi mu bafasoni ntibari bamaze imyaka myinshi batanga ako gashimwe ka ballon d'or ku bafasoni mugabo uyu mukinnyi wa fc barcelone alexia yaradugije umugwi wiwe cyane wa barcelone ko n'umugwi novuga yuko ariho ukivuka uravye urwego ugeze ko wariho mbere mugabo ntiwari mu migwi ikomakomeye nka za wolfsburg canke imigwi ya fc lyon canke imigwi ya umeo yo muri swede nayo nyene yari ikomeye igifise umufasoni yitwa marta yakina w'umunyabrazil akomeye cane rero ni ibintu vyerekana yuko umupira w'amaguru mu bafasoni nawe nyene uriko uratera imbere rwose icyo nagira nongere ko gusa ni uko muri ibyo bya barondo baratanze n'imigwi yigenjeje neza kurusumba iyindi kuri jewe rero nkabona yuko byarantangaje kubona manchester city aribo baha ikibanza cya mbere imbere ya real madrid na liverpool ikajya imbere ya real madrid ako nagira ndakacishemo gusa kubera ni ikintu gitangaje ugiye uraraba n'ibinyamakuru utwara real madrid perez nawe nyine yaridoze rwose ati ibi ni ibintu bitumvikana kubera yuko aka gashimwe ni twebwe twari tugakwiriye murakoze ndabashimiye cyane murakoze nawe radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na gatatu y'uku kwezi kwa cumi komite yihariye y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite ikoranyete ku gitero cyo kuri capitol yafashe icyemezo cyo guhamagaza uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump kugira ngo ayihe ubuhamya bwe bisobanuye iki nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana uretse ubuhamya ashobora gutanga yabanje kurahira komite ishaka ko trump ayiha n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko capitol trump ashobora kuregera inkiko arwanya iki cyemezo abahanga mu by'amategeko bemeza ko byakururana mu manza mu nkiko nyine amezi n'amezi ashobora se cyangwa ubwe ku giti cye kwanga kwitaba icyo gihe komite nayo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika kumurega mu rukiko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko minisitiri niwe wenyine wafata icyemezo cya nyuma cyo kujyana rero ikirego mu rukiko amategeko ateganya ko kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko ari icyaha cyo kuyisuzugura gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi ijana si ubwa mbere inteko ishinga amategeko itegetse umukuru w'igihugu cyangwa uwigeze kuba we kuyitaba abandi ni bande ijwi ry'amerika mbere ya perezida trump abandi bane bonyine gusa bigeze guhamagazwa n'inteko ishinga amategeko mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatandatu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakoze amaperereza kuri daniel webster wari warabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa ba perezida john tyler wari warategetse kuva mu gihumbi magana umunani mirongo ine na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na gatanu na John Quincy Adams wari warabaye umukuru w'igihugu kuva mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na gatanu kugera mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'icyenda inteko yaregaga Webster gukoresha nabi umutungo wa leta yahamagaje rero Taylor na Adams kugira ngo bayihe ubuhamya bwabo kuri icyo kibazo Taylor yaritabye naho Adams we ntiyitabye ariko yatanze ubuhamya bwe mu nyandiko amaherezo Webster yaje kuba umwere mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu inteko ishinga amategeko yahamagaje perezida Harry Truman amaze igihe gito cyane avuye ku butegetsi yabaye umukuru w'igihugu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu inteko yamuregaga ko yari yarahaye akazi mu nzego za leta umuntu yari azi neza ko yari maneko w'icyari repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete Truman yanze kwitaba none inteko ishinga amategeko irabyihorera ntiyamukurikirana birangirira aho ngaho ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane perezida richard nixon yabaye umukuru w'igihugu wa mbere na mbere n'uwa nyuma kugeza ubu wahamagajwe n'inteko ishinga amategeko akiri ku butegetsi yashakaga ubuhamya bwe ku cyiswe urukozasoni rwa waragate aho yanekaga abatavuga rumwe nawe bo mu ishyaka ry'abademokarata ntiyitabye ariko yatanze inyandiko n'ibindi bimenyetso inteko yamwakaga ariko amaze kubitegekwa n'urukiko rw'ikirenga perezida nixon yaje kwegura amezi ane nyuma yaho ku itariki ya cyenda y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane muri make iyo inteko ishinga amategeko n'urwego nyubahirizategeko bafitanye ikibazo bombi bitabaza ubucamanza bukabakiranura kandi bose bakubahiriza ibyemezo byabwo bya nyuma nguko uko demokarasi ya leta zunze ubumwe za amerika ikora nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza rero mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
uraneberara igira hirya ariko mada herego hakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ngo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
It's a MP record. Dr. Mash production. Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara